iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti muduteze amatwi mwabonye butandukana ikaze muri aya makuru turahera ku yo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezwaho na aloyizi bigirimana
urakoze tomasi turayahera ku mugabane wa afurika abahinga mu by'ubutunzi bavuga ko amatoni y'ingano zashyitse muri kenya ku munsi wa mbere muri iyi ndwi zivuye muri ikirere bizofasha kugabanya inzara no gukorera no gukorora ibiciro by'ibifungurwa byaduze amatoni ibihumbi mirongo itatu y'ingano niyo yashyitse muri kenya ku munsi wa mbere kubw'amasezerano yabaye hagati na Ukraine hamwe n'Uburusiya bifashijwemwo na ONU imbere y'intambara Kenya yarangurira muri Ukraine miliyoni zibiri n'ibice bine z'amatoni y'ingano buri mwaka porogaramu ya ONU yita ku bifungurwa PAM ivuga ko ihungabana ry'ibifungurwa byahora biva muri Ukraine n'Uburusiya byashize abantu bangana ku miliyoni amajana atatu na mirongo ine na zitanu ku isi mu bukene bw'ibifungurwa butagira uko buvugwa tukiri muri kenya kandi abashinga amateka bane ejo ku munsi wa kane baragirijwe ko bagiye mu myiyerekano itari irekuwe n'amategeko yabaye muri iyi ndwi iyo myiyerekano yari iyo kwiyamiriza leta ya perezida william ruto ku buzima bw'abanyagihugu buzimbye cyane umuntu umwe niwe yishwe abandi barenga amajana abiri barahagarikwa mu myiyerekano yabaye mu gihugu cyose ku munsi wa mbere iyo myiyerekano yari yatumwe ko n'uyoboye umugambi ukomeye utavuga rumwe na leta Raila Odinga abo bashinga amateka barimwo abayoboye abo mu mugwi wa Odinga mu mashami uko ari abiri n'amashinga amateka na nkenguza amateka bahagaritswe mu nyuma y'aho barekurwa yaho barekugwa batanze ingwate hari nyuma y'uko sentare ibagirije ko bagize uruhara mu myiyerekano itarekuriwe n'amategeko yabaye muri iyi ndwi muri icyo gihugu cya kenya muri afurika kandi ni muri etiyopiya umushikiranganji wa mbere yaragenye umuvugizi w'umuhari tplf mu kibanza cy'umukuru wa leta mfatakibanza mu ntara ya tigreya igenwa ryiwe ni ikimenyetso cishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro yarangije intambara yamaze imyaka ibiri hagati ya leta n'umuhari tplf ayo masezerano yatewe ko umukono mu kwezi kw'icumi na kumwe k'umwaka uheze abagwanyi b'intara ya tigreya baremeye guha leta ibigwanisho byabo bari bafise biremereye leta mfatakibanza y'intara ya tigre ikazogumaho gushika hatunganijwe amatora muri iyo ntara leta ya etiyopiya yarasubiye gukorera ibikorwa byayo bya nkenerwa muri iyo ntara yongera irugurura imihora y'imfashanyo yari yarazibiye leta kandi ku munsi wa gatatu w'iyi ndwi yarahevye kwita tplf ko ari umuhari w'iterabwoba inyuma y'aho abashinga amateka babyemeje nka bose ariko amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu yaragirije impande zose zagize uruhara muri iyo ntambara ko zakoze ibyaha byo mu ntambara izo mpande nazo ni umuhari tplf leta ya etiyopiya n'iya eritrea hamwe n'abagwanyi bo mu ntara ya amuhara bagwanye ku ruhande rwa leta ya etiyopiya hano muri amerika leta zunze ubumwe za amerika iriko irakora ibishoboka kugira ibohoze abanyamerika batari bake bafungiwe muri afghanistan iriko kandi irafasha abandi mirongo ine na bane bariko bararondera kuvayo umushikiranganji wa amerika w'imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken yavuze ejo ku munsi wa kane ko amerika itemera abategetsi b'abatalibani batwara igihugu muri iki gihe blinken yariko yishyura ku bibazo by'abashinga amateka ahanini bo mugambwe w'abarepubulikani baramuhasi ibibazo bijanye n'ikurwa ry'abasirikare ba amerika mu gihugu ca afghanistani mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe amerika ni naho imigenderanire yayo hamwe n'abatalibani atako yifashe yarakoze mu buryo bwo mu ibanga kugira ifashe abanyamerika bifuza kuva muri icyo gihugu bagataha blinken yavuze ko ubushikiranganji arongoye bwafashije abanyamerika amajana icenda na mirongo irindwi na batanu kuva muri afghanistani abandi barenga ijana na mirongo irindwi na batanu bafise ubwenegihugu bwa amerika baracari muri ico gihugu barimwo abagiyeyo kuva abatalibani bashika ku butegetsi ku mugabane wa buraya mu bwongereza abashingwamanza bavuze ko hari uwahoze ari umusenateri w'umunyanigeriya hamwe n'umukenyezi wiwe bagiriwe n'icaha muri sentare y'i londres bagirizwa kuba baratwayeyo umwana w'umuyabaga yahora acururiza mu ibarabara muri nigeria kugira bamukuremwo ifyigo barihe umwana wabo w'umukobwa agwaye agwariye aho nyene mu bwongereza ike ekweramudu ni iryo zina ryiwe yahoze ari cegera cy'umukuru wa sena muri nigeria hamwe n'umugore wiwe beatrice bagirizwa kuba barishe barishe uwo mwana ibihumbi umunani by'amadolari baramuhaye kandi n'uturusho twatuma azararungikira amafaranga umuryango wiwe muri nigeria umuganga yagira amukuremwo iryo fyigo yaragize amakenge nyuma yo gusanga uwo mwana atateguwe bikwiye ngo abwirwe n'ingaruka z'ibyo agira akoregwe hamwe n'uburyo azobandanya akurikiranwa n'abaganga yavuze ko atarazi n'icyo yari azanywe gukora muri ibyo bitaro
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru avugwa muri iki gitondo hirya no hino ku isi nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe naho mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu leta ya tanzania izirukana umuntu wese w'impunzi umenyekanye ko akundana n'uwo bahuje igitsina ku ruhande rw'impunzi ziri mu nduta n'inyarugusu impunzi z'abarundi kweri ngerageje kuraba ibyo bintu byo kuvuga yuko kurongorana ibitsina ku bitsina ngerageje kuraba kubera imivugo n'aho byakabaye uyu ni umwe mu bari mu buhungiro muri tanzania mu rukiko rw'irahe mu buholandi bamwe mu mpuguke z'abaganga bavuga ko kabuga feliciyani afite ikibazo cyo gutekereza ku buryo atabasha kuburana naho abayisilamu b'isi yose baratangira igisibo gitagatifu cya mwezi ramazani ijwi ry'amerika yasuye bamwe muri bo bacumbitse mu nkambi hafi y'umujyi wa goma amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane mugume hafi aho ry'amerika mu rwego rwo kurangiza imanza z'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'irahe mu buhorandi rwakomeje kumva ejo kuwa kane ibisobanuro by'inzobere mu baganga basuzumye kabuga feliciyani muganga giliyana claire meze nawe yabwiye urukiko ko ubushobozi mu by'ubwenge kuri kabuga bwagabanutse cyane ku buryo atabasha kugira uruhare rwuzuye mu rubanza rwe temistokle mutijima yakurikiranye iburanisha aduteguririye inkuru muganga porofeseri giliyani meze yabwiye urukiko ko mu bihe bitatu bitandukanye yasuzumyemo kabuga yasanze ubushobozi bwe mu by'ubwenge bugenda bugabanuka yavuze ko ubwo yamusuzumaga bwa mbere mu kwezi kwa gatanu kwa bibiri na makumyabiri n'ibiri bavuganye amasaha abiri n'igice kandi muri icyo gihe cyose kabuga yabashaga kumva no gusubiza neza bimwe mu bibazo n'ubwo hari ibyamugoraga ariko wabonaga ko agerageza nyamara akavuga ko ubwo yamusuzumaga ku nshuro ya kabiri n'iya gatatu ni ukuvuga mu kwa cumi na kumwe kwa bibiri na makumyabiri n'ibiri no mu kwa kabiri kwa bibiri na makumyabiri n'itatu byabonekaga ko kabuga adakomeye nka mbere ndetse yanyuzagamo agasinzira bigasaba kumukangura ku buryo byabonekaga ko urwego rwe rwo kuba amaso yumva ibirimo kuba rwari rwaragabanutse cyane muganga meza akavuga ko muri ibyo biganiro biheruka byabonekaga ko ubumenyi bwe mu bijyanye n'ahantu igihe ndetse no kumenya abo bavugana byari byaragabanutse agereranyije na mbere ubwo bahuraga iyi nzobere mu buzima bwo mu mutwe yatanze urugero kubwo bahuraga mbere ikabaza akabuga aho ari aho ariho uyu yabashije gusubiza ko ari mu buhorandi ndetse akabasha gusubiza ibijyanye n'amezi ndetse n'umwaka mu gihe ku nshuro zakurikiyeho zombi atari akibasha gutanga ibisubizo bya nyabyo ku bijyanye n'amatariki umwaka cyangwa ngo abashe gusobanura ahantu ari muganga meze giriyani akavuga ko yabonye kabuga yaratakaje ubushobozi bwo kwibuka ibintu byaba ibya vuba ndetse n'ibimaze igihe ku buryo atanabashaga kwibuka niba yarigeze kumubona mbere umunyamategeko emmanuel artite wunganira kabuga yabajije inzobere niba iryo gabanuka ry'ubushobozi bwo kwibuka biturutse ku ndwara ya dimensiya kabuga arwaye bishobora kugera aho bigahagarara cyangwa se bikomeza kwiyongera aha muganga giriyani yasubije ko iri gabanuka ry'ubushobozi bw'ubwonko bwa kabuga bwo kwibuka bigaragara ko rizakomeza kwiyongera kandi kuko ibintu bihagaze ubu bigoranye cyane kubihagarika cyangwa kubisubiza inyuma metere emmanuel artite yabajije inzobere niba uko bimeze uyu munsi umuntu yagirana na kabuga ikiganiro gifite umujyo mu bijyanye no kungurana ibitekerezo madamu giriyani aha yasubije ko bibaye ari ikiganiro gisanzwe cyo kumubaza ibijyanye n'ubuzima bwe bw'uwo munsi nabwo mu mvugo yoroshye mu nteruro ngufi byashoboka n'ubwo hari aho byagera akaba yaguha ibisubizo bidahura n'ukuri kuko ibintu bimeze nyamara ko mu gihe ikiganiro cyaba gikomeye mu bijyanye no kungurana ibitekerezo mbese hajemo ingingo z'urusobe kandi ikiganiro kikamara igihe kinini bisa nk'aho atabibasha kubera ko atabasha kugumana no kwibuka ibyo mwagiye muvugana ndetse no gukoresha ubwonko bwe mu gupima no guha agaciro ibyo wamubwiye uyu muganga yongeraho ko agarutse ku byo yari yasabwe gusuzuma niba akabuga ashobora gukurikira urubanza rwe akumva ibivugwa akaba nawe ubwe yasubiza ku byo aregwa mbese akagira uruhare rwuzuye mu rubanza ibyo kabuga atabishobora hashingiye kuko ameze ubu uyu munyamategeko yabajije muganga meza giriyani ku byari byavuzwe mbere mu rukiko niba akabuga ashobora kuburanishwa mu nyandiko madamu meza asubiza ko ibyo ntacyo byahindura ku ruhande rw'ubushinjacyaha madamu grace haba yabajije inzobere niba kuba kabuga yarasuzumwe amaranye iminsi ubundi burwayi ndetse yari amaze iminsi afata imiti bitaba intandaro yo kuba yatakaza ubushobozi mu by'intekerezo mu gihe runaka ahari naho yamubajije niba mu gihe kabuga yaba yongeye gusuzumwa mu mezi ari imbere bidashoboka ko hari ikintu gishya cyaba kiyongereye mu buzima bwe bwo mu mutwe mu gihe iryo suzumwa ryakorwa nta bundi burwayi afite muganga meze giriyani yasubije ko nta cyahinduka ku bijyanye n'ubushobozi bwe bwo kwibuka kubera ko ibibazo by'ubuzima bya kabuga bikomeye kandi byamaze kugera mu cyiciro cya karande kandi bigaragara ko bizakomeza kugenda byiyongera uko imyaka ye yiyongera umucamanza eri baji yabajije muganga giriyani kuri raporo ye yo mu kwezi kwa cumi n'abiri kwa bibiri na makumyabiri n'ibiri aho yavuzemo ko kabuga asobanukiwe n'ibiregwaregwa kandi yumva ingaruka z'urubanza amubaza niba n'ubu ariko bikiri aha muganga giriyani asubiza ko nanubu ariko bimeze aha atanga urugero ko ubwo yamubazaga niba yumva jenoside icyo bisobanuye kabuga yamusubije ko bivuze kurimbura abantu icyakora ku kijyanye no gusobanukirwa n'ingaruka z'urubanza uyu muganga yavuze ko byagoranye kuganira na kabuga kuri iyo ngingo kuko watiyumva nk'uri muri gereza ko yumva igihe cyose yataha iyi nzobere yavuze ko ubwo yabwiraga kabuga ku byerekeranye n'ubuzima muri gereza n'ibishobora kuzakurikira urubanza igisubizo cya kabuga cyakomeje kuba ngo abantu barabeshya urukiko ntiruzabyemera barabizi ko ndi umwere umucamanza ayeni bonomi ukuriye inteko iburanisha yabajije madamu meze giriyani niba bishoboka ko kabuga yaburanishwa mu buryo bw'ikoranabuhanga hashingiwe ku buryo bw'ibimenyetso kabuga akaba yajya atanga ibimenyetso binyuze mu nyandiko bidasabye ko asubiza mu gihe urubanza rurimo kuba aha muganga meze yasubije ko ibyo kabuga ari we wabihitamo ariko kandi hashobora kujya habamo ihindagurika mu mahitamo bitewe n'uko yiyumva yongeraho ko bitewe n'uko ubushobozi bwo kwibuka no gutekereza bya kabuga byagabanutse cyane n'ibisubizo yatanga bitaba bitomoye ku buryo byashingirwaho kabone n'iyo byaba mu nyandiko iburanisha rya none ryarangiranye n'ibisobanuro bya muganga porofeseri giriyani kereyameze ku bagize inteko iburanisha umucamanza ayene bonomi yanzura ko iburanisha rizasubukurwa kuwa gatatu utaha humvwa indi nzobere y'umuganga ari nayo ya nyuma mu itsinda ry'abaganga batatu bigenga bakoreye kabuga isuzumabuzima ijwi rya amerika tuvira he mu buhorandi tujye mu burundi abanyeshuri ba kaminuza y'ibiyaga binini i makamba bagomba kubangikanya kwiga no gukora imirimo yo kwibeshaho no kuriha ishuri ni inkuru ijwi rya amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu burundi turayigezwaho na tiyarive ndayishimiye ukorera i kigali mu rwanda
utuzi bakora turatandukanye yamara kandi twose turaboneka mu gisagara ca makamba no mu micungararo yaco bamwe muri abo banyeshuri barunguruza abantu ku mapikipiki abandi bagakora urudandaza ruto ruto nk'impuzu n'ivyamwa hari n'abafuma amashuka kandi bakabinezerererwa abandi nabo usanga bafise utubutike canke bagakoresha amatelefone yabo mu kurungika amahera n'ibindi hari kandi abarima canke bakorora ivyo babikora kubera mu miryango yabo haba harangwa ubukene bwo kubarihira mu isoko yo ku nyabarumba ku mugwa mukuru makamba twahasanze claudine butoyi adandaza impuzu zimwe bita igishweka ageze mu wa kabiri kandi yabitanguye kuva atanguye kwiga kaminuza yigana ijwi ry'amerika ko bitamugora kwiga no kudandaza impuzu canke amavoka ndafata imyanya nk'iyo nkirutira nko mu ishuri nca nkihagagira nk'umunsi nkasiba nkaza ariko ibyo baba bize nca nkoresha umwanya mu ijoro wo kugira ngo nanjye n'abandi nzoba hanze claudine butoya ati hari n'aho nsiba mu ishuri ariko nkamenya ukugene ibyo bize ntahari nanjye ndabisiguza abagenzi banje ariko akanoti kinjiye mu mufuko mugenzi we metode nkeshimana nawe ageze mu mwaka wa gatatu wa kaminuza kandi kunguruza abantu ku ipikipiki abifadikanya no kwiga ati ndazinduka nkabanza ngaca amakeyi hanyuma ngatonda na ya pikipiki ku ishure imbere yo kuja kw'ishuri je mu gitondo ndavyuka nimba ari saa kumi n'inusu canke cumi n'imwe mba ndi mw'ibarabara aho mba ngiye kurondera verisema mugabo nkamenya uti saa mbiri canke saa mbiri n'inusu nza kuba ntonze mw'ishuri kandi aho mw'ibarabara nza kuja mw'ishuri namaze kuronkayo ikintu nkavuga nta verisema uno munsi nza nayirose ariko hari aho acererwa arose uwo yunguruza amuha menshi kandi ntayahusha hari aho bishika ugasanga ndi mw'ibarabara ndahuye n'umukiriye ambwira uti nagomba usimbane ahantu kure rero kubera amafaranga ariyo novuga ari niyo nyamukuru kuko naho turi ku ishuri twiga turondera ukuntu tuzobaho e, hari aho mvuga uti reka ndamushikane mugabo nkagaruka mu ishuri ico gikorwa nagikoze nkeshimana metode yemeza ko arabye ukugene umuryango wiwe wifashe batoshobora kumurihira kaminuza ati none ku mwaka ko hasabwa amafaranga y'ishuri agera ku bihumbi amajana ane canke amajana arindwi kubaho upanze inzu bigashikana hafi ibihumbi amajana indwi ku mwaka umva mu muryango yova he ubuho ubuzima bwazimbye ababyeyi bamwe bahitamwo gusabira indaro abana babo kuko batoshobora kubarihira amahera y'ishure gukota inzu no kubagaburira bashima kubasabira indaro mu miryango iba hafi ya kaminuza gutyo amahera yo kubabeshaho akabona kugabanuka ubukene mu miryango yo mu ntara y'amakamba buri mu bya mbere bituma abanyeshuri bo mu mashure shingiro mu ntara y'amakamba baheba ari benshi ku bice mirongo itandatu ku ijana mu gice cya mbere cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu hahebye abagera ku bihumbi bine n'amajana indwi muri ayo mashure nta mahera y'ishuri arihwa ariko kutaronka ibifungurwa bikwiye mu miryango bituma abana bata ishure claudine butoyi arashima intambwe ageze ko kuko byose atabirondera ku babyeyi mu buzima birafasha ko nta mudu mba nkisabye ababyeyi eh, n'ibintu bijya by'amavuta n'ibintu by'amayinite ibintu byo mu nzu aho mba mpanze byinshi cyo usanga aribyo ndiko ndabyisumira no mu gihe ndose nk'amahera menshi ndashobora kuyirira n'ishuri ku kibazo cyo gukengera akazi wishimikije ko uri muri kaminuza nkeshimana metode agira ati uno munsi aho tugeze ntiwovuga ngo je narize kaminuza ngo ndiko ndagaya akazi bo uno munsi aho tugeze bisaba umwe wese akore kugira ngo ashobore kubaho kuko udakoze ntubaho claudine butoyi nawe ati jewe mpejeje kaminuza nzoba ndikorera ibyo nahoramwo mu kurindira ko ndonka akazi muri leta oya umunsi nzoheza amashure mm, umucahi nzoba ndawufise nce mba ndabandanya ibi mu gihe nkirindiye ko leta impa akazi itarampa akazi naho nzoba ndabaho uko mbayeho navyo nyene ntavyo ngaye nirera eugenie akorana na claudine butoyi arashima ingendo ye agasaba abandi banyeshure bo muri kaminuza gufatira kuri ako karore apanze inzu mu bisanzwe kandi ariha amahera y'ishuri ega ababyeyi barabimufashamo mbwa nabo nyene mu gihe ariko arakora ivyo vyo kudandagiza kwibarara ashobora gutorako make make usanga ariko arafasha abavyeyi mu bintu vyo kuriha nk'ishure canke nko mu bintu vyo kuriha inzu canke nk'ibintu vy'ibisumwa ntibiba aguma basaba amahera ya vyose kuko muri iki gihe tugezemo ntiwokwizigira ivyo vy'amashure vyonyene utagira imva utubizinesi twawe ushobora gukora woba wihenze cane aho usanga ataco uzokwimarira muri kazoza david niyosaba umwigisha wa kaminuza y'ibiyaga binini makamba mu gisata co kwitunganyiriza imigambi nawe arashima abanyeshuri bafata ingingo nk'izo kandi ngo baba baciye ubwenge kuko usanga bazi gutondeka neza ibikorwa byabo ku makenga ko boshobora kwishinga guca amahera bakibagira ivyigwa uwo mwigisha yabwiye ijwi rya amerika ati habe namba umunyeshuri mu bisanzwe arabifatanya mu bisanzwe arashira imbere byose agashira imbere ukwiga akamenya yuko ukwiga bizomufasha kwitunganiriza neza uwo mugambi akamenya kandi yuko uwo mugambi uriko uramufasha uno munsi kandi uzomufasha no muri kazoza akoresheje bimwe yiga mu ishuri nico gituma abifatanya byose kandi bigakunda abo banyeshuri ni bamwe usanga muri kazoza barateye imbere mu buzima bwabo ku banyeshuri bavuga ko ata mugambi bashobora kurangura kuko ata buryo bafise david niyo saba arabaha inyishu abo banyeshuri icyo twobahanura ni uko umugambi wose urashobora gutangurwa neza na neza ata mafaranga ufise uko twavutse tukiri bato turafise ababyeyi bagiye baradufumbatisha amahera badufumbatisha amahera ati mwana ehakira aya mahera uze gufungura ehakira amahera uze kwigurira agashati ehakira amahera uze kwigurira agapantaro mutu dufaranga rero baronka barashobora gukuramo uburyo bubafasha kwitunganiriza imigambi kandi bigakunda uwo mwigisha muri kaminuza y'ibiyaga binini makamba harangiza ahanura abanyeshuri kudakengera akazi kuko umwuga mubi ari uwo kuroga ku bwiwe ibihe byarahindutse abanyeshuri bo muri kaminuza bategerezwa gukora ntibagume bateze amaboko bovavanura n'ingendo z'aho hambere aho umunyeshuri wa kaminuza yigishwa na leta akajya akaryama ku mfashanyo ya leta mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu kuri yutube instagram na facebook voa radiyo yacu igisibo gitagatifu cya ramazani y'abayisilamu cyatangiye ejo kuwa kane muri repubulika ya demokarasi ya kongo hafi y'umujyi wa goma ijwi ry'amerika yasuye bamwe mu bayisilamu bacumbitse mu nkambi y'abakuwe mu byabo n'intambara umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ari asanka darius yagiye kureba uko bifashe mu nkambi za burengo kahembe kanyarucinyaho radiyo ijwi rya amerika yageze kuri wa kane abayisilamu yahasanze bo bagerageje kubaka amakambi yabo aho batuye bonyine harimo n'imisigiti uretse ibyo byo kubaka ibibazo bahura nabyo ni bimwe n'izindi mpunzi kahembe ho twahasanze barangije isengesho rya saa kenda ariko uyu munsi ntabwo wasaga n'izindi kuko bose bari babyiteguriye usibye ibibazo bitandukanye batubwiye ko bakomeje guhura nabyo muri iki gihe cya ramadani bifuje ko imana hamwe n'abayobozi bashyira ingufu mu kibazo cy'umutekano mu ntara ya kivu ya ruguru idiseti bigirimana uhagarariye site moske mu nkambi ya kahembe yatubwiye uburyo batangiyemo uku kwezi ibibazo ni byinshi ni byinshi ni byinshi bimaze no kuturengana ubwenge nga kera kiri mu rugo twariteguraga ramazani abantu bagatangira kwishima bagatekereza no kurya no gufura n'imyenda ko bari bufure n'imyenda n'akapase bagatera pase bakinjira muri mosike bishimye ariko ubu ngubu ndakigenda kabisa turiho nabi turiho nabi ca biteye ubwoba nagusobanuriraho muri makeya ukuntu turi mu nkambi turi mu mabashe amabashe baduhaye tumaze amezi arindwi duhunze amabasi amaze gusenyuka ngubu imvura iratunyagira nta n'ahandi twasengera hasa n'ahatuje mu nkambi ya burengo havugwa ikibazo cy'indwara ya kolera muri iyi minsi naho abayisilamu nk'uko bisanzwe batangiye uku kwezi bitewe n'uko uku kwezi ari uko kugaragaza ubuvandimwe urukundo n'amahoro hagati y'abisilamu twageze bari gutekera mu nkono imwe icyo kikaba ari ikimenyetso cy'ubumwe abagore twasanze bafite ikibazo kinini cyane cyane icyerekeye isuku bafashe uyu mwanya bamenyesha ko bakaraba gatanu ku munsi bakagira n'icyo basaba ku bategetsi cyihutirwa kugira ngo ibintu biborohere uwimana Maisara ni umwe muri amazi turugabona ku bushida kubera hano nda buratere ni ukuja ugashakira ahandi hantu no nani ku bushida tunda turi kugabona nkuko tugabona buri kanya twifuza amazi biryo kugira tubone ukuntu uko twafunga mwezi ramazani reba twagutangiye ndana sanfra ndo duheruka guhembwa tumaze amezi abiri turi kubura ukuntu uko tuzaja turafuturu nida kubura ho gukarabira kuja gukaraba ni ukurindana ku musitari n'abandi bakarabira muri wese mbese byose tu byose turabi gusenga gatanu ku munsi ni ibintu bisanzwe ku bayisilamu ariko muri iyi minsi aho umujyi wa Goma n'ahegereye hari umubare ukomeye w'abasirikare umutekano ukomeje kuba ikindi kibazo mu nkambi ya Kanyarucinya ho bitewe n'uko bubatse imisigiti ku muhanda abo twasanze basaga mu maso nk'abafite impungenge kuko muri iri joro ryo kuwa gatatu abantu babiri bishwe baraswe imajengo ahegereye inkambi za Kahembe na Kanyarucinya kuko bava mu misigiti bwije dore ibyo musa habimana twasanze yatubyiye iyo turangije gusenga barayishayi mu masaa moya n'iminota mirongo itatu dukurikizaho utarawe tukayikoresha iminota mirongo ine n'itanu yuko turi mu ngambi tukaba turi mu misigiti nta mutekano guhari turamo n'umuhanda ariko noneho nta mutekano dufite guhagije kuko dutangiye ntiturabimenyera neza ariko dusenga dutitira tuti hari igihe byatubwira nabi nimugoroba mbesi amasasu gakarira tukabura ukuntu twasenga tarawe kuduhereza bwo kurinda nk'uko nyine kuva na kera twabonaga impunzi zirindwa neza zitahungabanye muri ibi bihe bya ramadani abayobozi b'intara bafatanyije na guverinoma y'igihugu bafata imyanzuro ikomeye kugira ngo abayisilamu bumve ko borohewe mu byo bari gukora hafi mu nkambi zose abagabo abagore n'abana bose babishyizemo ingufu bikagaragara ko ari intego bafite mu gusenga muri iyo minsi mirongo itatu mu gihe yakiriye abayobora iri dini mu ntara ya kivu ya ruguru ku wa gatatu no mu gitangazo dukesha umuvugizi we Constandima guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru yasezeye ko ari bushire ingufu mu kibazo cy'umutekano akabasaba no gusenga cyane bafatanyije n'abakristu kugira ngo guverinoma ibashe gukemura iki kibazo ali asanka darius ijwi ry'amerika igoma radiyo ijwi ry'amerika noneho tujye muri tanzania leta ivuga ko izirukana impunzi zo mu nkambi za nduta na nyarugusu zicumbikiye abarori n'abanyekongo izamenya ko bakundana n'abo bahuje igitsina james jovin umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri tanzania araduye inkuru irambuye iyo ngingo yemejewe n'umuyobozi mukuru w'inkambi ya nyarugusu bwana siasa mangenge mu nama yabereye hagati mu nkambi kuri uyu wa kane mu ntumbero yo kumviriza ibibazo bihangayishije impunzi muri iki gihe bwana mangenge yavuze ko hari ibihuha byerekana ko iyo ngeso yo guhuza amabanga ku basanga ibitsina imaze kwinjira mu nkambi ya nyarugusu cyane cyane ku ruhande rw'abanyekongo mu banyeshure n'abandi basanzwe gusa ibitigiri byabo ntibyashyizwe ahabona yashimangiye ko polisi izobanza gukora gukora amatohoza mu ndwiza mu gihe bivugwa ko hari amwe mu mashyirahamwe ava mu bihugu byo mu burayi yigisha izo ngeso mu nkambi no mu banyagihugu biciriye ku mbuga ngurukanabumenyi mu gihe ivyo vyerekana kutihanganira na gato abakundana n'abo basangiye ibitsina kw'igihugu ca tanzania yagabishije impunzi izosanganwa ico caha ko izokwirukanwa mu nkambi na mimi kama mkuu wa kambi uongozi w'ikambi nina mamlaka ya kisheria niliyopewa na bunge ndafise ubushobozi ndahawe n'amategeko na hamwe n'inama nshingamateka nikibaini na nikijiridhisha kwamba wewe ni mwanachama wa jambo hili na kwamba uwepo wako ndani ya kambi huenda ukaiathiri jamii ya kambi nitakutoa ninamenya yuko nawe uri umwe muri uyu mugwi w'abahuzi b'itsina kandi nkacambona ukubaho kwawe ngaha mu ikambi bishobora kwanduza abandi bantu nzokwirukana ku rundi ruhande bwana siasa mangenge yagabishije ko leta ya tanzania izokwirukana amashyirahamwe yose yita ku mpunzi mu nkambi ya nyarugusu azokwinjiza mu nkambi imfashanyo yose yerekana gushyigikira guhuza igitsina ku bagisangiye mu gihe bitemewe n'amategeko y'icyo gihugu na watu wanashirika najua mpo hapa USR mpo hapa nyinyi mmekuwa mkiingiza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya kuwasaidia wakimbizi wetu mwama mwazanye ibintu bitandukanye kugira ngo dufashe impunzi zacu tafadhalini ndabinginga shirika lolote itakayeingiza bidhaa kambini yenye rangi hizo za kufagilia uoshoga lijue kwamba limetengeneza mgogoro na serikali ishirahamwe ryose rizokwinjiza ibikoresho nk'ivyo vyo gufata mu mugongo abahuza basangiye ibitsina bamenye ko yuko rizoba ryamaze kwinjira mu ntambara mu matati na leta hatutarajii kuona shirika linaingiza mitandio linaingiza kitu chochote humu chenye rangi hizo nitwiteguriye rero kubona ishirahamwe ryinjiza imitandiro canke ibindi bintu bifise irangi risuku zimwe mu mpunzi z'abarundi zo zemeza ko ivyo vyoba ari ibihuha cibure vyoba bikorwa mu mpisho mu gihe batari bwavyumve hose mu nkambi za Nduta na nyarugusu gusa bemeza ko bakurikiza imico n'akaranga k'igihugu c'amavuko naho buri muntu afise uburenganzira bwo gukora ikimunezereza mu buzima bwiwe ku ruhande rw'impunzi ziri mu Nduta ni nyarugusu impunzi z'abarundi kweri ngaragaje kuraba ivyo bintu vyo kuvuga yuko kurongorana ibitsina ku bitsina ngaragaje kuraba kubera imibyo ivyo bintu ntaho vyakabaye kandi nta naho vyimirije ku ivyo bintu vyokunda kweri nta naho biri ntego urumva naho vyoshika tugashika mu bihugu bitandukanye usanga ivyo bintu bobikora sinumva ko hari umurundi ico kintu yogikora kweri ariko ico twobabwira coco ni ukuja ku mavi tugasenga imana ni ukuja ku mavi tugasenga imana kuko ku ruhande rw'impunzi twebwe naho bozana ibimeze gute ndazi neza ko ata murundi yopfa yaragiye mu bintu nk'ivyo bituma ata imigenzo n'akaranga k'igihugu kuko naho tuba turi kure y'igihugu imico n'akaranga k'igihugu turabigumana amategeko y'igihugu ca tanzania avuga ko guhuza igitsina n'uwo mugisangiye ari icyaha gihanwa n'amategeko agenga ico gihugu kuva mu nkambi ya nyarugusu iri mu gihugu ca tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika nshuti muduteze amatwi aha niho aya makuru yo muri iki gitondo ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika mbararikire rero ikiganiro iwanyu mu ntara murabizi ni uguhera saa saba saa kumi kandi turaba turi kumwe muri cya kiganiro cyanyu murisanga hagati aho mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama